iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri studio ya cumi n'umunani hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ikaze mwese mu biganiro tubafitiye mu nkambi ya murongo aho ni muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo impunzi zaho zifite ikibazo cy'ubuvuzi agiye kwa muganga ituru gatatu umwana arembye afise umuriro ndaguma ngenda ngo genda uzozeje ngo nta miti ihari ngo genda uzozeje ngo nta miti naze kugurisha itaye nari kuryasha ushaka tobo kifu aha hepfo ku isoko cangura ibinini ku maforomasi mudihakini umwana akiramira uwo ni umwe mu barundi bahungiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu nkambi ya murongwe iyo nkuru n'izindi zirimo umugabo wakomeretse cyane atewe grenade n'umupolisi mu ntara ya kibitoki mu burundi ndetse n'icyemezo cya leta y'u rwanda gihagarika cyangwa se kiburira abanyarwanda kudakora ingendo mu gihugu cy'u burundi ni mu kanya mugume ku maradiyo mbere yaho ariko reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wanjye aloyizi bigirimana
umugambwe wa perezida abdelaziz bouteflika muri algeria washikirije ejo kuwa gatatu ko wifatanije n'abagira imyiyerekano isaba ihinduka mu gihugu kandi ushigikiye ibiganiro kugira igihugu kive mu njyane za politike kirimo umugambwe front de liberation nationale fln mu ncamake ushikirije ivyo inyuma y'aho sendika zibiri zikomeye mu gihugu zegamiye ubutegetsi iy'abakozi hamwe n'iy'abadandaza nazo zifatanije n'abari mu myiyerekano umukuru w'umugambwe fln muade busharebe ashikiriza ko leta itagenzurwa n'uwo mugambwe ibisa n'uko umugambwe ushaka kwigiza kure na leta ya butefrika umugambwe fln uri ku butegetsi kuva algeria acikukira mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri Algeria cinjiye mu ruhagarara rwa politike n'imyiyerekano kuva mu kwezi kwa kabiri tariki mirongo ibiri na zibiri inyuma y'aho Buteflika atangarije ko agiye kwitoza muri manda ya gatanu naho hari amakenga ko by'ukuri ashobora kuzobandanya arongoye igihugu mu gihe amagara mukitse mu itangazo ryatangaje abatari bake yashikirije ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa gatatu yavuze ko agiye ko avuye mu ihiganwa ariko yunguruza amatora igihe atashoboye kumenyesha sentare y'ishyirahamwe mpuzamakunguni yarongereje ibihano ku muserbe wo muri bosniya Radovan Karazic ku byaha byo mu ntambara inyuma y'imyaka mirongo ine yo gufungwa ku byaha by'ihonyabwoko yari yaraciriwe ubwa mbere Karazic w'imyaka mirongo irindwi n'itatu yari yitabye sentare y'irahe mu buholande ejo kuwa gatatu aho yari yunguruje ku myaka mirongo ine yari yaraciriwe ahowe gutunganya ubwicanyi bw'ihonyabwoko mu ntambara yo muri bosniya yabaye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kabiri gushika muri mirongo icenda na gatanu umushikirizamanza yavuze ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu sentare yihenze mu kumucira igifungo cy'imyaka mirongo ine ugereranije n'uburemere bw'ivyaha yakoze igihe urwo rubanza rwariko rurasomwa abagenzi hamwe n'imiryango yabuze ababo bariko barakurikirana urwo rubanza ikibiriraho bafise amafoto y'ababo barira kubw'umunezero mu mabanga yiwe y'umutegetsi mukuru w'abaserbe bo muri bosniya karazici niwe yakurikirana ibikorwa by'igisirikare by'abaserbe muri ico gihugu ca serbiya perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yatangaje ejo kuwa gatatu ko hasigaye ikiringo giharurwa mu masaha kugira umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu uzobe wahanaguwe ku ikarata y'isi yayivuze yerekana ikarata yerekana igabanuka ry'abakora iterabwoba muri iraki hamwe na siriya perezida trump yashikirije ko abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika bishe abarwanyi benshi mu kwezi guheze yayivuze mu gihe ejo kuwa gatatu ugutana mu mitwe kwari kukibandanya mu gisagara ca baguze aho umuhari wa leta ya kisilamu wari wugarijwe ku mpande zose hakoreshejwe ibikoho bikomakomeye biraswa n'urunani rw'abakurde rufatanije n'abanyesiriya hamwe n'abandi barongowe bose na leta z'ubumwe za amerika perezida trump yemeza kandi ko abasirikare ba amerika mu kwezi guheze bishe abakoze igitero c'iterabwoba muri siriya cahitanye abasirikare bane ba leta z'ubumwe za amerika muri afghanistan naho abategetsi muri ico gihugu barunguruje ubugira gatatu amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kw'icenda itariki mirongo ibiri n'umunani batangaje kandi ko amatora y'abajenama mu ntara zose mirongo itatu na zine zigize afghanistan azoba kuri iyo tariki nyene komisiyo y'igihugu itunganya amatora yashikirije ko ayo matora yungurujwe bivanye n'ihinyanyurwa ry'amategeko agenga amatora hamwe n'ibibazo bitaratorerwa umuti mu nteguro zayo amatora y'umukuru w'igihugu bwa mbere yari kuba mu kwezi kwa kane igenekerezo rya mirongo ibiri yungururizwa mu kwezi kw'indwi ku mvo z'umutekano hamwe n'amakenga ku bushobozi bwa komisiyo y'amatora bwo gutunganya amatora taho yegamiye inyuma y'amatora y'abashingamateka yabayemwo impari mu kwezi kw'icumi kunguruza isango ry'amatora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu ribaye mu gihe leta zumwe za amerika zariko ziragerageza kurondera umuti wa politike urangiza intambara yari imaze imaze imyaka cumi n'umunani ihuza leta hamwe n'abarwanyi b'abatalibani
arakoze aloise bigirimana iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri aho ni ku mugoroba naho mu gitondo twumvikana kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu naho ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni vowa radiyo yacu ikiganiro n'iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
amakuru avugwa mu karere reka tuyahere mu gihugu cy'u rwanda aho abayobozi basaba abaturage b'abanyarwanda begereye umupaka w'u rwanda n'uburundi kutagira icyo ari cyo cyose cyatuma bambuka bagana mu gihugu cy'uburundi ibi byavuzwe n'umuyobozi w'ingabo mu ntara y'uburasirazuba n'umujyi wa kigali general mubaraka muganga kuri telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika asumta kaboyi wari muri iyo nama asumta iki cyemezo gifatwa abo bayobozi bavuga ko impamvu ari iyihe
urakoze redi abo bayobozi bakuranye inama n'abaturage batuye mu mirenge yose ihana n'igihugu cy'uburundi bavugaga ko igihugu cy'uburundi umunyarwanda mu burundi ahura n'ihohoterwa bikaba rero abaturage batuye kuri iyo mipaka kutagira ikintu icyo ari cyo cyose cyaba impamvu yatuma bambuka bagana i burundi baravuga bati nimukomeze mu gihugu mufite ibiribwa bihagije bagerekaho yewe no kuvuga bati n'abajya gushaka abageni hariya mubihagarike kuko mufite abageni beza hano mu gihugu cyanyu iyo nama yari yabereye he ni bande bari bayitabiriye inama ni yahuje abaturage bose irimo beneri b'intara y'uburasirazuba meya w'akarere ka bugesera n'abaturage banyuranye ndetse nk'uko wari ubivuze n'umuyobozi w'ingabo mu karere k'iburasirazuba n'umujyi wa kigali
hanyuma se ibyo ari byo byose abaturage b'abanyarwanda n'abarundi cyane cyane abegereye umupaka bari basanzwe bagenderana nubwo bisa nk'aho byagabanutse ku rugero runini kuvaho ibibazo mu gihugu cy'uburundi bitangiriye ku baturage icyo ni icyemezo bakiriye neza subiramo ntabwo twumva neza telefone yawe iravuga nabi nari mubaturage nubwo ari ikintu basabye n'abayobozi urabona ko ari ibintu bamaze iminsi bariteguye bo baravuga bati n'ubundi ntabwo twari tukijya i burundi gusa wenda ibyo gushaka nabyo abo twavuganye bavuga bati n'ubundi ntabwo twari tukijya i burundi ariko wenda bifuzaga kuba bashakana bundi bushya wenda bagikunda ubungubu icyo kibazo cyaba gihari nubwo ntacyo badutanze ariko ntabwo tukigira undi abari bafite ikibazo ni abantu ahubwo bahaga akazi abarundi cyane cyane bakora mu kazi ko guhingira abanyarwanda nibo bakoresha abarundi cyane bavuga make ugereranyije n'abanyarwanda ari ko nabyo ari ibintu bagiye guhagarika Ah, ibi bitangajwe hari aho bihuriye ah, n'amakuru amaze iminsi avugwa ko ah, ha- mu duce twegereye nyungwe tumaze iminsi tuvugwamo umutekano muke ah, cyane cyane ah, ko twumvishije ko hari inyeshyamba ziyitirira ibitero byagabwe ah, muri ako gace biyobowe n'uwitwa Kalixte Sankara hari aho bihuriye ibyo ntacyo babivuzeho gusa babujije abaturage no kwegera ishyamba rya gako ishyamba rya gako ni ishyamba rigari riri hariya abaturage barababwira bati ntuzongere kuza mwitwaje wenda ngo mugiye kuragiramo mugiye gushakamo inka kuko hari n'igihe abanzi bakwinjira ntitubashe gutandukanya abanzi n'abaturage ibyo rero nabyo barababujije cyane iryo shyamba baravuga bati turarikomye umuturage uzongera kuribonekamo uwo ari we wese turamuburiye hari inyeshyamba bashobora kuba bakeka ko zishobora gukoresha se ah, iryo shyamba
naryo ntabwo bavuze bafatiyemo ariko bavuze bati hari abantu bi- ba- barangura ibintu bya magendu bakaba babyinjiza bitwa abaforoderi bakaba babyinjiza mu ishyamba bati rero ntabwo twashobora gutandukanya umuturage w'umunyarwanda wagiye gushaka inkwi na wa muturage na na ya nyeshyamba cyangwa se undi mwanzi waje guhungabanya umutekano w'igihugu ari nayo mpamvu bavuze bati nta muntu n'umwe dushaka muri iri shyamba kuko urijyamo bivuga gutakaza ubuzima bw'umuntu asumta kaboyi komeza ukurikirane iyo nkuru urayitugezaho amakuru yacu ataha urakoze cyane urakoze nawe
mu burundi muri komine buganda ho haravugwa inkuru y'umugabo warayakomeretse cyane nyuma yo guterwa grenade n'umupolisi w'igihugu kuri telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nziko banyanka Ah, uwo watewe grenade ni muntu ki ese haba hari impamvu yaba yatumye ah, uwo mupolisi afata icyemezo cyo gutera uwo musivili grenade
ego gigwema uwo yari atewe gerenade n'umusivile azwi ku izina rya hatanzimana gerevazi ni igihe rero yayiterwa hari igihe cy'isaha zitatu n'igice z'ijoro nk'uko abumbikiwe gerenade iturikaraye bw'ijwi rya amerika bakaba rero yaratashe imuhiri we mu bwa kimbiri gahahe amakuru rero dukesha eh, umuvugizi w'igipolisi mu ntara c'ibitoki bonfo ndoreraho ni uko iyo gerenade yo batewe eh, n'umupolisi azwi ku izina rya mitunga celestin yaratahutse avuye gucumbura mu nyigisho mu gipolisi kijejwe burya n'uruva mu mabarabara pcr ubu rero nabo nyine akaba yarasanzwe aba ngaho mu i buganda akaba ari n'umubanyi w'uyu hatanga imana gerve icyo yatubwiye ni uko kandi rero ni umupolisi yakomerekejwe n'ibijyanirwa by'iyo gerenade hanyuma uwo watewe grenade ubu ari he ese ameze ate
umukomisari w'igipolisi yatumenyesheje yuko eh, uwo mitunga selestin uwo mupolisi aza yafashwe cyo kimwe n'uwundi muntu eh, ku mvo z'amatohoza nabo nyene rero ngo ariko aravugwa eh, ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke aho acungerewe cyane kuko eh, bivugwa ko yafashwe mu mutwenzi eh, ariko agerageza gutoroka eh, inyuma y'aho iyo gerenade iterewe ku mugoroba w'ejo umukomisari w'igipolisi bakavuga yuko yaba umupolisi eh, ubu kicyo gikorwa ni uko haca haba urubanza guciririraho doshe de plaignance mu gifaransa Mm. hanyuma se abo mu muryango w'uwo watewe grenade hari icyo bari babwira itangazamakuru
abo mu muryango w'uwo yatewe gerenade na cyane cyane nk'umupfasoni wiwe yatubwiye yuko iruhande y'uko hariho amatati y'urubire mu itongo eh, aho bahana urubire n'uwo mupolisi ubona ko rero uwo mukenyezi uwo mupolisi ahora amuhohotera mbere bakaba yaramwigeze no kumufatira kw'inkoho amusaba yuko eh, borangura amabanga yabo bataramwankira akavuga yuko rero ibyari bishitse bifitanye isano no gushaka umufata ku nguvu cyo kimwe eh, ni- n'ayo matati y'amatongo Ah, si ubwa mbere ah, ikibazo nk'icyo mu bapolisi kivugwa mu gihugu cy'u Burundi aho bas- basa nk'aho bakoresha nabi ah, i- i- ibyo bafite zaba intwaro ah, kugira ngo bagire icyo bageraho ah, ki- ku giti cyabo hari icyo minisiteri cyangwa se ubuyobozi bwa polisi buvuga kuri abo bapolisi bakomeje kwitwara nabi
ubushikiranganji bw'umutekano bwarabivuze ko eh, mu ndwi iheze ku munsi wa gatanu hariya ku mugwa mu nta- ku mugwa mukuru w'intara ya mwaro ahari kuhabera ikiganiro eh, ku bamenyeshamakuru no ku banyagihugu ikiganiro cyaremeshejwe n'abavugizi b'inzego aho rero umuvugizi w'igi- w'ubushikiranganji bw'umutekano w'uburundi petero nkurukiye yemeje yuko eh, ibivugwa muri ino minsi hari abapolisi bigenza nabi bakoresha ibikoresho bahawe n'igihugu aha bakaba bemeje yuko rero eh, bamwe muri abo bapolisi bakoze amakosa bahagarikwa bagahanwa mbere bagacirirwa n'imanza akaba yamenyesheje yuko rero ubushikiranganji bw'umutekano butareze amaboko muri kino gihe buriko butanga inyigisho buriko butanga amahugurwa ku bapolisi kugira ngo biyibutse akarangamutima k'umwuga wabo evariste nziko banyanka ndagushimiye cyane nawe komeza udukurikirane hafi eh, iyo nkuru urayitugezaho makuru yacu ataha urakoze
murakoze namwe radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni iwanyu mu ntara amashyirahamwe yigenga n'amahuriro yayo agera kuri cumi n'ane yandikiye umuyobozi wa komisiyo y'ubumwe bwa afurika muhamed faki amusaba ko bahagurukira ikibazo cy'ibiganiro bihuza abarundi ayo mashyirahamwe asanga akarere ka afurika y'uburasirazuba kari gashinzwe uh, guhuza abarundi karananiwe kuyobora ibyo biganiro kuri telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru urwo rwandiko wamaze kurusoma icyo basaba ni iki
ego cyane edi rwema urwo rwandiko namaze kurusoma nka gurupe rwizu n'impapuro zine ahanini basaba umu eh, utwara komisiyo y'ubumwe bwa afurika ambasaderi musafaki mahamad ko yofata mu bintu we ikibazo cy'ibiganiro bihuza abarundi yabona ubumwe bwa afurika akaba aribwo butegura bukongera bugasubiramo gutegura neza ibyo biganiro bikava mu minwe y'u- y'akarere k'umuryango wa afurika y'ubutemu Mm. Ah, urwandiko se hari icyo ah, igisubizo bari babona kivuye kuri uwo muyobozi wa komisiyo y'umuryango wa afurika yunze ubumwe musa faki mohamed
gushika ubu nta nyinshi bararonka kuko urwandiko rwarumvise itariki cumi na zitatu za kuno kwezi ariko ayo mashirahamwe yabwiye ijwi rya amerika ko yashimye kubigira ibanga kugira ngo ruje ahabona urwo rwandiko rumaze gushika mu minwe y'ubwo rwagenewe ayo mashirahamwe aravuga ko ata nyishu araronka ariko ngo abandanya asaba Ari- ubwo busabe mbere banaburiye ko n'imigabo itavuganywe na leta y'uburundi nk'uko babishikirije mu mpera z'umwaka wese irarusha muri tanzania aho ibiganiro bya nyuma byariko biraba bose bavuga bati umuryango ukorera afurika nako umuryango wa afurika gusa bikorwa warananiwe umuhuza yaratanze ibihoho ibiganiro n'ibifatwe mu minwe n'abandi abahamagarira ko afurika yunze ubumwe ah, yaba ariyo iyobora ibyo biganiro ahanini ah, barabihera ku biganiro iherutse gukoresha mu gihugu cya sudani aho yahuje ah, guverinoma yo muri repubulika ya centre afrique ndetse n'imitwe iyirwanya bakagera ku masezerano y'amahoro icyo cyagezweho nicyo abarundi bifuza ubu ngubu
ni nacyo bashaka nicyo bashaka mbere n'icyo bashyira imbere abavuga bati icyo gihe muri sudani y'epfo ibintu byagenze neza abanyagihugu bamwe batangiye kuva mu buhungiro inzara iriko irahera abafungiwe ariko barafungurwa ati n'abafungiwe bya politike mbere n'impunzi byaratahutse ati no mu rundi rero n'ibikorwe maze bibaye ngombwa bibe vuba amatora ya bibiri na mirongo ibiri azotunganywa hari ikintu kimwe gikomeye kiba kimaze gushikwako icyizere cyabo kirangana gute
icyizere cyabo nk'uko babishyize mu rwandiko rwabo si gito kuko banarungikiye urwo rwandiko mbere bahaye kopi utwara ishami mpuzamakungu oni barungikira n'utwara eh, umuryango wa afurika ah, umuryango w'ubumwe bwa afurika banarungikira mbere n'abandi batari bake bavuga bati mwese nimukoranye ingufu ni namwe mwari mwarahagarariye amasezerano yarusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri yashikanye uburundi ku mahoro n'uburundi mu bikore kugira ngo amasasi ari mu burundi ahere Pierre Claver niyo nkuru nawe komeza udukurikirane hafi iyo nkuru uze kuyitugezaho makuru yacu akurikira mu buryo burambuye ndagushimiye murakoze namwe radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tukivuga amakuru ajyanye n'akarere k'ibiyaga bigari impunzi z'abarundi mu nkambi ya murongwe iri muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo baravuga ko bafite ikibazo cy'ubuvuzi butari bwiza ahanini kibangamiye impunzi iyo zigiye kwivuza mu bitaro by'ahitwa katukuru ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedasitengamo izi mpunzi z'abarundi zivuriza ku ivuriro rya katarukuru biri mu birometero birenga bitatu n'inkambi ya murongwe zihura n'ibibazo byinshi zigeze kuri iryo vuriro birimo kuba ziza zijya kwivuza ariko abaganga bakazitegeka ko zijya gushakira imiti kuri za farumasi ziri hanze y'iryo vuriro niyo nkuru Eveline na Jean Pierre Ntakirutimana ni impunzi zo mu nkambi ya Murongwe zahuye n'icyo kibazo cyo kubura imiti zigeze ku ivuriro rya Katarukuru agiye kwa muganga ituru gatatu umwana arembye afise umuriro ndaguma ngenda ngo genda uzozeje ngo nta miti ihari ngo genda uzozeje ngo nta miti naze kugurisha itayi nari kujya gushaka tobo kifu aha hepfo ku isoko cangura ibinini ku maforomasi mude yakini umwana acaramira je nari mfise umwana yari afise ingwara yo yo kurukoba narirutse ntako batari bwanjye amafaranga ngaha abakongomani bampenda ngo iyo ngwara turaze kuyivura bikananirana nagenda mu- kwa muganga mu gatari kuru bagaca bambwira ngo iyo miti ngo ntiraboneka ubundi agaca akubwira ngo ndindira nzoyikuzanira ngo kw'iforomasiyo ngo yiwanje bimaze kugenda uko ari umuntu umwe w'umurundi wacu ya- yagitegereje uwo mwana wiwanje aravuga ati jewe ndagiye kumuzanira umuti uyu munsi ntanitike mumpa yarigoye aje ibaraka arawuzana uwo muti ntanitike namuhaye yaciye yambwira ati nawuguze bitanu mugabo mpereza ibihumbi bitatu ku buryo mbonye uyu mwana ukuntu amerewe Akimana Charlotte avuga yuko iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza bahabwa iyo bagana ivuriro rya Katarukuru cyiyongera kandi no kuba nta modokari ya ambulance yemerewe kurara mu nkambi kugira ngo ishobore kugoboka indembe ziba zafashwe n'indwara nijoro nk'umuntu yibungenze uko inda ifata kuri uwo umwe hari umara isomene yose aribwa bigasaba yuko abyitegurira n'ubundi afatwa iminota mikeya aho nyene agaca yibaruka birasabye yuko nk'umu kenshi bamaze igihe cyane cyane abantu bibarukira mu nzira kuko ataburyo bwo kwiyunguruza dufise musanzwe munzi uko dufashwe turonka imfungurwa ntituronka uburyo bwo kwiyunguruza mu kiringo y'uko mu gisagara tubamo si ibisagara byo kuronderamo amafaranga kuko nabo n'abisaga- n'aba- n'abahatuye nabo nyine bakeneye akazi noneho ako kazi twokaronka gute kuko nabo bakadukeneye ko ni ukuri mudufashe cyane cyane cyane nk'abantu b'abakenyezi kwibaruka ni ukuri ni ibiteye isoni umuntu kwibarukira mu nzira ushitseyo bagusaba ngo amande bagusaba ngo tanga amande kandi nawe wabuze uburyo bwo kuhashira gusa nubwo biruku izi mpunzi zihamye yuko iki kibazo cyo kutagira imodokari ya ambulance mu nkambi cyatumye zishakamo igisubizo zikora ingobyi gakondo yo gutwaramo indembe kuko bisobanurwa na Nzeyimana Jean Marie umwe mu bakorerabushake baba mu nkambi ya Murongwe kugira dukemure icyo kibazo cya ambirase niyo baduha amanomero ayo baduha bwa mbere tubatelefone ko ubu arahagaze ntakora gisigura ko duca twiyaranja n'ingoga kugira umuntu ntadupfane tukarokora ubuzima bwiwe n'imana ikabidufashamo tugaca tumushyira ku musego turi nk'abantu barenga mirongo itanu tukagenda twiruka nimba duca ku biti nta matara tugira iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza buvugwa ikatarukuru cyatumye tugenderera iryo vuriro ariko umuyobozi w'iryo vuriro yanga kugira icyo adutangariza kuri ibi bibazo by'ubuvuzi izi mpunzi zihura nabyo adusaba yuko umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya murongwe bwana bigirimana remi matiye ko ari wo wadusubiza ibibazo bijyanye n'ubuvuzi kuko ahorana nawe mu manama yego nk'uko bisanzwe bitegekanijwe umuntu araja kwa muganga akavurwa nk'uko biri naho ushobora gusanga umuntu uko yipfuza ko yovurwa atari ko aronse umuti bikaba ngombwa yuko barinda kumurungika ibaraka kwa muganga ku bitaro bikuru amakaronka y'umuti nk'uko bitegekanijwe ikibazo c'imiti mikeya carahahora mu mu kwezi guheze ariko twaragiye mu nama turi mu nama baratubwira ko imiti yabonekanye kwa muganga ubu imiti iriho mwomenya yuko ishyirahamwe rya seri rihora risaba impunzi z'abarundi ziba muri iyi nkambi kwigira mu rwego rwo kwikemurira ibibazo zigenda zihura nabyo nk'uko abaturage b'abakongomani batuye umurongo bazakiriye babyikemurira bedasenga bo ku bw'ijwi rya amerika imurongo yo mu ntara ya kivu y'amajyepfo kuri uyu wa kane mu nkuru zavuzweho cyane ku mbuga nkoranyambaga turagaruka ku cyemezo cya minisitiri w'ubutabera w'u Burundi Aimé Laurentine Kanyana cyo gusubiza mu rugo umugore n'abana be bane bari birukanywe n'umugabo icyo cyemezo cyafashwe nyuma y'inkuru ya videwo yagaragaye ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika abaharanira uburenganzira bwa muntu barashima minisitiri kanyana ku bw'icyo cyemezo ariko bakamusaba gukomereza aho mu kwita no ku yandi madosiye ajyanye no kubangamira uburenganzira bwa muntu bavuga ko atari make twabiteguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika eloge wirikaneza
uwo ni umushikiranganji w'ubutungane melorantine kanyana hari ku munsi wa gatanu w'indwi iheze igihe yarikanywanisha umugore n'umugabo ku musozi wa muramba muri komine mugamba y'intara ya bururi mu manuko bw'uburundi uwo mukenyezi n'abana biwe bane bari birukanywe na nyene urugo barenganuwe nyuma y'inkuru y'ijwi rya amerika yerekanye nyina w'ibibondo atakamba umugabo wo mu bwoko bw'abatutsi yari yomoye umugore wiwe wamuziza ko ari umuhudukazi umushikiranganji kanyana yaneguye ababanyi ku ititubuka ry'imico y'ikirundi amajwi yiwe yacishijwe kuri radiyo na televiziyo z'igihugu rtnb none ni kubera iki iyo umugore n'umugabo bagiraniye ikibazo iyo umuntu arengereye itongo uwundi akayimbi murinda kwirukana muri sentare imbere y'uko muraba umukuru w'umutumba imbere y'uko muraba baremesha kiyago mukabiba yagira bakabatunganyiriza byanka akaba ariho muja muri sentare kubera iki ibi byerekana yuko hari ikintu cyatitutse ngaho iwanyu kijyanye n'iki no kubana neza kijyanye no gufashanya kugira ngo amahoro n'umutekano ntibihungabane umupfatsoni kanyana yanagiye atanze gasopo hama umutekano navuze umunyokuru mvuze abo bavukanyi b'uwo mugabo wiwe mvuze mwebwe ababanyi mvuze abantu bose abajeje intwaro ngaha nibo bajejwe gucungera uyu mudamu n'aba bana n'uyu munyokuru wumvise madamu uyu munyokuru agatsitara nawe nyine zibonera ishyirahamwe forikoni efu rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama rivuga ko ryakiranye umunezero ingingo y'umushikiranganji w'ubutungane jiha hakizimana rirongoye mbere ari no mu bari bakwiragije inkuru yakozwe n'ijwi rya amerika mbere bikaba byaratubabaje cyane aho twashoboye no gukwiragiza bimwe twavuga gupartaja ibijyanye n'inkuru yari yanditswe ku kinyamakuru ijwi rya amerika yerekana neza ingene byagenze tukavuga ko rero dushimishwa n'ingingo y'umushikiranganji w'ubutungane emerantine kanyana nk'ishyirahamwe risanzwe rishyira imbere uguhana twabonye ko twibaza ko hari intambwe ziko zirategwa mu bijyanye no guhana rero tugasaba ko no mu bindi bitandukanye mu gihe biba bigaragaye ko hari umuntu arenze amategeko hoza arafatwa bene ziriya ngendo ko birafasha kugira kumbure uwo ari we wese abone ko yakoze ikosa ashobore guhanwa dusaba ko bubandanya abarundi babana bubahirizanya bohereza atakazina muntu ata murundi arenganywa mw'ibi canke biriya eka na pacifique ninahazwe umukuru w'ishyirahamwe fokode yakiriye neza ibyakozwe n'umushikiranganji kanyana ariko hari ico amusaba narashimye ko yahagurutse akaja gutabara uyu mukenyezi n'ibibondo vyiwe inyuma y'amakuru yari ahejeje kumva twagomba rero tuboneraho akaryo ko gusubira kumwibutsa ko mwisekeja ndondeza tumaze igihe kitari gito tumushikiriza abakenyezi banyurujwe bakabugwa irengero bamaze gufatwa n'inzego z'umutekano itanu ariko ko imyaka bamwe igiye kuba nk'ibiri abandi itatu tubivuga aho twibutsa yuko twamuhaye nk'akarorero ka Christa Benigne irakoze uyu mukenyezi yafatiwe mu rubirizi gushika uyu munsi akana kiwe karacyabazi yonyine ari abajyango ntibazi uyu mukenyezi iyo bamushize hari akandi karorero nako kwa Berize nka Karutimana nawe yahagaritswe kumutakura kuva ku itariki cumi na zitandatu mu kwezi kwa mbere mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu gushika uyu munsi akana ko ka Berize nta Karutimana kararira kari mu irerero ry'imfubyi ntawukaraba ntawukabwira nyine yari reka n'abajyango baracabaza nk'uko nyene ariko ubutungane bw'uburundi igipolisi n'inzego zose z'igihugu nta na kimwe zakoze kugira ngo zitabare bano bakenyezi zongereze hane abakoze bene ayo mabi mu gihe rero uyu mushikiranganje ahagurutse yerekana ko iyo havuzwe amabi akorewe umukenyezi bimukora ku mutima twibaza ko bene ivyo vyaha bikomeye cyane vyakorewe abo bakenyezi akwiye kubihagurukira abagize ico bandika ku mbuga hwaniro duhere kuri uyu agira ati ni inkuru nziza nari nababajwe n'amajambo y'amacakubiri umugabo yakoresheje ku mupfasoni wiwe ubu nawe ati ikibazo c'amoko ubu mu burundi ntikigishobora gutera ingorane mu kibano ubu nawe yandika avuga ati mbega ubupfu ntiyarazi ubwoko bwiwe imbere y'uko amuvyara kwabo bana bose ubu nawe muri makati mbega ukuntu turi ndyarya turangirize kuri uyu yandika asa n'ububaza ati mbega mu mbonera iby'abahutu n'abatutsi bisa n'urugo eroge urika neza nayirobi ijwi rya amerika
arakoze cyane eloge wiri kaneza utugejejeho iyo nkuru ku bijyanye n'ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga akaba ari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire mwebwe mwese mwari muteze amatwi dushimire enjeniyeri joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na mokubili wadufashije kwegeranya aya makuru tubibutse ko mu kanya isaa kumi muza gukurikira ikiganiro muri isanga ku isaha ya saa kumi n'ebyiri dufite amakuru yo mu karere hanyuma amakuru arambuye avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyabagezeho isaa moya n'igice muri studio ya cumi n'umunani hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika